Irangira by'ijwi ry'Amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuri hirya no hino ku isi dukomereze kwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru tuyahere kuri hirya no hino ku isi abarwanyi ba hezbollah bavuze ko barashe urufaya rw'ibisasu bya misile ku nkambi y'ingabo za israel kuri wa gatandatu mu gihe abasirikare bayo bari bahanganye n'uyu mutwe muri libani no mu ntara ya gaza ku munsi wa yom kippur ufatwa nk'umutagatifu mu yindi kuri kalendari y'abayahudi imijyi yo muri israel yari ituje amasoko afunze nta ndege cyangwa ubundi buryo bwifashishwa mu gutwara abantu bukora birije ubusa basenga ku munsi bafata nk'uw'impongano ariko kubera ko bari ku rugamba bahanganye n'ibitero bya hamas na hezbollah bagumye ku birindiro n'isibaniro ry'intambara ku mipaka y'amajyepfo n'amajyaruguru y'igihugu ni mu gihe bakomeje kunengwa ko bakomerekeje ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri libani hezbollah yapfushije umuyobozi mukuru wayo abandi benshi bamwungirije bagwa mu bitero by'ingabo za israel kuva yatangira kurwana n'uyu mutwe muri libani yatangaje ko ibitero yagabye kuri wa gatandatu byari ku kigo cya gisirikare mu mujyi wa haifa ho mu majyepfo ya israel abarwanyi ba hezbollah bavuga ko bashaka kurasa ku ruganda rw'ibisasu israel ikoresha mu ntambara
washington ijwi ry'amerika ku mugabane wa afurika abantu babarirwa mu magana baraye bigamije imihanda y'umurwa mukuru wa gana akara mu myigaragambyo y'amahoro igamije kwamagana icukurwa rya zahabu ridatangiye uburenganzira no gusaba ubutegetsi kugira icyo bukora kuri iki kibazo kibangamiye ibidukikije ba nyakabyizi bacukura zahabu bamaze kwiyongera muri gana nyuma y'aho ibiciro bya zahabu ku rwego rw'isi byiyongereyeho mirongo itatu ku ijana ibirombe bito byatanze umusaruro wa zahabu urenga ibiro magana atatu na mirongo ine umwaka ushize nk'uko bigaragazwa n'urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri gana gusa uku ubucukuzi bwiyongera niko bishyira mu kaga ubuzima bw'ababukora bwangiza amasoko y'amazi amashyamba n'imirima ya kakao bwongera kandi ibyaha bishingiye ku bugizi bwa nabi uretse imyigaragambyo yari ibaye igamije kurwanya iki kibazo ni inkingi ikomeye amatora azaba muri iki gihugu mu gihe kiri imbere azaba ashingiyeho mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu mukurikire amakuru tubagezaho naho ku mbuga zacu za facebook instagram youtube na x mudusanga kuri radiyo yacu viwe mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi aho kiliziya gatolika ivuga ko igiye kugira uruhare mu gutegura amatora ateganijwe muri icyo gihugu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu na bibiri na makumyabiri na karindwi inyigisho izatanga zijyanye n'imyitwarire mu gihe cy'amatora na nyuma mu rwego rwo gukomeza umuyo wo kubahiriza uburenganzira bw'abaturage b'u Burundi Thierry Ndayishimiye umunyamabanga nshingwabikorwa ntayigarizwa bw'isata c'ubutungane n'amahoro ku rwego rw'inama y'abepiskopi katolika mu burundi patiri charles karorero yabitangaje muri iyi ndwi iheze mu bikorwa byo gutanguza ku mugaragaro ico gikorwa bari kumwe n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara zose byabereye mu gisagara ca bujumbura akaba yamenyesheje ko izo nyigisho zishimikiye ku nyifato ikwiye kuranga abarundi mu gihe c'amatora n'inyuma y'amatora amatora ataratangura ataraba tubabwira tubwira abantu bose nyine bo kwifata ku buryo rero bashobora kubona neza mu gihe amatora ariko araba ibyabaye n'ibitabaye hanyuma amatora amaze kuba abatsinze abazoba batowe turabafitiye inyigisho kugira ngo bamenye icyo bazoba bagomba gusabwa n'ababatoye hanyuma n'abatatsinze icyo gihe nabo nyine turaheza tukabashikiriza inyigisho kugira ngo bamenye yuko ubwa mbere atari amatora ya nyuma ubwa kabiri iminsi yose iyo hakinya abantu hama hariho mu gutsinda n'ugutsindwa patiri sharire karorero yavuze kandi ko uwo mugambi uzofasha abarundi bose kwibuka uburenganzira bwabo hamwe no kwibuka nabo ibyo basabwa byerekeye uwo mugambi nawo dutanguje ibikorwa dutanguje gufasha abarundi n'abarundikazi kwibuka inyigisho zimwe zimwe zerekeye ingene bubaho ingene bo kwitwara ibyo bajejwe ibyo bubaza mugabo bwa mbere ibyo bajejwe ibyo babazwa hanyuma n'ibyo bubaza hanyuma dufasha abantu kuja hamwe ngo ubu nyine barabe ibyo bubaka aba ari byo bashira imbere hanyuma ibitabubaka nabyo barabe ingene babikumira kandi bari hamwe ibyo bikaba bitangajwe inyuma y'aho bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera mu burundi bagiye berekana ko mu bagize imigwi itunganya amatora yimirije mu gihugu cy'u Burundi eklesiya katolika itabonetsemo nk'uko byahora amwe mu mashyirahamwe akorera mu burundi arimo orikome riharanira intwari ibereye hamwe na rigiteka riharanira agateka kazina muntu mu burundi yagiye ashikiriza ko atizeye neza itunganywa ry'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi uyu ni jean duwimana avuga ishamwe urikome usumba abandi ugasanga hariho umugambwe uzoja mu matora uri kuzohiganwa mugabo ugasanga nta muntu n'umwe ufise muri sepe ugasanga hariho n'iyindi uwinanasi ugasanga ufise kamwe kamwe mugabo ugasanga n'uwundi ufise kamwe gusa mu ntara imwe muri zitanu uwo mugwise ni ku by'ukuri urakwiye kujya urajya inama n'ingingo n'abegwa n'ikibazo cy'amatora mu burundi ejide havuga iyaremye ajejwe igisata cyo guhanahana amakuru mu ishyirahamwe rigiteka kuri mikoro z'abakunzi bacu nawe yashikirije ko muri iryo shyirahamwe bafise amakenga ku nteguro y'amatora yimirije mu burundi akaba yabivuze inyuma y'uko abatowe bagize umugwi sepi uzokurikirana amatora ku rwego rw'intara zose bari bamaze kwemererwa gutangura ibikorwa byabo mu ntango z'ukwezi k'umunani uyu mwaka umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara aho bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi ufise ibibanza vyinshi hamwe n'imigambwe iri mu kwaha k'ubutegetsi umuhari iteka dufatiye ku bimaze kuboneka muri iki gihe biragoye kwemeza ubwizerwa no gukorera ku mugaragaro byabwirizwa kuranga umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora mu burundi seni aha ariko umugwi ujejwe iby'amatora ku rwego rw'igihugu seni warahumurije abo bose batizeye neza ko abatowe bazokora neza ico gikorwa prosper ntawugwamiye awurongoye yamenyesheje ko abo bose batowe bategerezwa kwibagira imigambwe bavamo bagatunganiriza abarundi bose ni ubutumwa yahaye umugwi sepi igihe wari utanguye ibikorwa byawo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ariko kandi ibikorwa bigiye gukorwa na eklesiya katolika nk'uko yabitangaje ni ibyo gushyira mu nzira nziza abenegihugu bazo kwitabira amatora yimirije mu ntumbero yo kwirinda iki na kiriya cobacanishamwo izo nyigisho zizotangwa mu gihugu hose n'ingisata c'ubutungane n'amahoro y'urwego rw'inama y'abepiskopi katolika mu burundi zizoshimikira cane kugwaruka n'abakenyezi thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali mu rwanda ho inama y'abepiskopi gatolika iratangaza ko hafi ya kimwe cya kabiri cya santarare za kiliziya gatolika zafunzwe mu rwego rw'icyemezo cya leta cyo guhagarika insengero n'imisigiti ivuga ko bitujuje ibyangombwa eric bagira ubusa nibyo atubwira iki cyegeranyo inama y'abepiskopi gatolika mu rwanda yari ishyize ahagaragara kirerekana ko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya kiliziya gatolika kitoroshye ku isonga iki cyegeranyo kiragaragaza ko mu rwanda hose hafunzwe za paruwasi mirongo ine na zirindwi muri paruwasi magana abiri mirongo itatu n'imwe mu gihugu hose zo muri diyosezi icyenda ibiboneka muri iki cyegeranyo mu buryo bw'imibare birerekana ko muri santarari hafi kimwe cya kabiri zingana na magana ane mirongo irindwi n'enye zafunzwe muri santarari magana cyenda mirongo ine n'eshatu zibarizwa muri diyosezi icyenda ibikubiye muri iki cyegeranyo byerekana ko diyosezi ya kibungo iza ku isonga mu zafunzwemo paruwasi nyinshi kurusha izindi muri paruwasi makumyabiri n'ebyiri zibarizwa muri diyosezi ya kibungo cumi n'enye zarafunzwe amajanisha yakozwe na kiliziya gatolika mu rwanda arakomeza gushyira diyosezi ya kibungo ku mpuzandengo yo hejuru iri kuri mirongo itandatu na gatatu ku ijana ya za paruwasi zafunzwe ndetse na mirongo cyenda na gatandatu ku ijana ya za santarari zafunzwe iki cyegeranyo cy'inama y'abepiskopi gatolika mu rwanda kigaragaza uko ikibazo cy'ifungwa ry'ibikorwa remezo bya kiliziya gihagaze ku musozo wacyo kiragira kiti dusabirane ngo umuryango w'imana ukomeze kuba kiliziya kristu yifuza hose ijwi rya amerika yashatse kumenya ikijyanye n'ingamba kiliziya gatolika ifite nyuma y'iyi raporo ivugana na padiri vedaste kayisabe umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika mu rwanda ingamba za vuba ni ukurangiza ibyo dusabwa n'inzego zibishinzwe ubwo ni rgb cyane cyane ubwo zihagarariwe n'uturere kuko ni uturere nitwo twagiye dufunga hanyuma aribyo basabye birimo kubaka amapave gushaka sawundi purufu gushaka ibyo byose basaba nibyo byo mu gihe cya vuba ariko igihe kirekire cyane cyane mbona ari no guhora tuganira na leta aho kugira ngo igikorwa cya mbere kibe gufunga hakaba ahubwo kuvuga kuvugana bati nibura bakaduha nk'iminsi padiri kayisabe avuga ko hari icyo basaba ubutegetsi mu biganiro bagirana muri ibi bihe bitoroshye ntibitworoheye ariko iyo byabaye sugira tubyakira uko byaje ni ibintu n'abepiskopi barabivuze yuko bibahangayikishije ikijya guhangayikisha umwepiskopi akakivuga arumva ntabwo ntabwo kiba kimworoheye cyiza muri ibyo ngibyo ni uko abo bahagarariye inzego za leta iyo muvuganye ntabwo ba bakuka inabi barakwakira bakakuvugisha bakakubwira yuko ibyo musaba mwabikora hariho bagerageje kurangiza ariko bakababwira bati mwe murindiriye icyo nicyo turiho dusaba yuko nibura barangije cyangwa abari mu nzira rwose zo kurangiza baba babafunguriye kugira ngo abakirisitu bashobore gusenga gusenga ni ikintu gifite agaciro cyane ku gihugu ariko cyane cyane no kuri buri muntu usenga udasenga burya roho ye irangirika iyo uganiriye n'abakirisitu gatolika ndetse n'abandi batakibona uko bajya gutera n'abambaza cyangwa bahimbaza imana amaganya ishavu impungenge ibibazo n'utubazo nibyo byinshi ariko noneho iyo wagiye gusenga imana rwose mu mutima hararuhuka hararuhuka ntabwo ari kimwe no kwirirwa twicaye gutya none se urareba tutamerewe nabi tubuze imvura tubuze n'insengero insengero zose zikinguwe ni ukuri imana yatanga imvura twagenda tukajya gusenga tugahura n'abandi tugahuza amasengesho nta sengesho turimo gutanga twese turi kumwe ngo turirire imana turirire n'igihugu se ko bayifungiye iki ntabwo wamenye icyo bayifungiye ifite amakosa imaze imyaka myinshi ikosa ryawe ni irihe ni ugusakuza se gikabya cyane imibare iheruka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yavugaga ko kugera mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka hari hamaze gufungwa kiliziya insengero n'imisigiti bikabakaba mu bihumbi icumi mu gihugu hose mu nshuro yagiye atinda kuri iyi ngingo mu ruhame umukuru w'u rwanda paul kagame yavugaga ko mu kubifunga ahanini biri mu mugambi wo guca icyo yise akajagari kagizwemo uburangare n'abandi bategetsi no kwanga ko hari abavugabutumwa bitwaza uwo murimo bagacucura rubanda utwabo ubwaheruka mu masengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu bwana kagame yumvikanye avuga ko hari ababyitwaza bagatabaza amahanga ko bahohoterwa aha yabakuriye igishyitsi ku nzira u rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera rurwanya amadini rurwanya ibintu ubona biba byandikwa ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho mutera ubwoba hariho mugira intimidesheni wapi kabisa ucishe make ukora ibintu bizima ubu ijwi rya amerika ibagezaho iyi nkuru bishop jean bosco harerimana wo mu itorero zerafati ori caci ari mu maboko y'ubugenzacyaha afunganywe n'umugore we jeanne mukansengiyumva urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu rwatangaje ko rubakurikiranyeho ibyaha birimo kwihisha ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni ribu yavuze ko umwe mu bantu basengeraga mu itorero zerafati ori caci yatanze ikirego avuga ko bishop harerimana n'umugore we bamusabye miliyoni icumi z'amafaranga bamwizeza kumusengera agakira uburwayi yari amaranye igihe ahabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza nshuti mwese mukurikiye radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwa n'umuryango ejo yufu eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njya muri kumva kuri mikoro ngikaremera patrick mbahaye ikaze ikibazo cy'inda zitateganyijwe ziterwa abangavu ni ikibazo gihangayikishije isi muri rusange cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ndetse n'u rwanda rurimo abana b'abakobwa usanga batangira kwishora mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bakiri bato bityo bamwe muri bo bikabaviramo gutwita inda zitateganyijwe abayobozi b'inzego zinyuranye bashyira imbaraga nyinshi mu kurwanya iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu nyamara aho kugabanyuka kw'imibare y'inda zitateganyijwe usanga rimwe na rimwe hari n'igihe iyi mibare yongera kurusha mu mboni z'abakurikiranira hafi politiki n'ubuzima bwa buri munsi mu rwanda basanga iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu ari ikibazo giterwa n'impamvu irenze imwe harimo n'icyuho mu mategeko atuzuzanya inshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo munyemere twakire mugenzi wacu ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi insanganyamatsiko
bukeye nje kubusura umufantirimo feneriga utera inda ntabishaka igaragaye urankweka leta y'u rwanda yagiye ishyiraho ingamba zitandukanye zo kwigisha ndetse no kwegereza abaturage serivisi zibafasha mu kwirinda inda zitateganyijwe ariko na n'ubu umuti w'iki kibazo nturaboneka zimwe mu mpamvu zitangwa harimo kuba abana b'abakobwa batangira kwishora mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bakiri bato bityo bamwe muri bo bikabaviramo ibyago byo gutwita cyangwa bakanahandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo sida imitezi na mburugu indi ni amakimbirane mu miryango harimo intonganya kurwana hagati y'ababyeyi ubusinzi n'ibindi bisobanurwa nk'intandaro nyamukuru ituma abana bishora muri izo ngeso kuko abana batakariza uburere bakabura iby'ingenzi baba bakeneye kugira ngo babeho bishimye byibuze mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ingengo y'imari bibiri makumyabiri na gatatu bibiri makumyabiri na kane abana magana atanu na cumi n'umunani nibo batewe inda mu karere ka gatsibo ni imibare yagaragajwe n'ubuyobozi bw'akarere ka gatsibo mu kiganiro n'itangazamakuru byari kigamije kugaragaza ishusho y'akarere muri iki gihe nk'uko bikubiye mu nkuru y'ikinyamakuru gikorera kuri murandasi muhazi yacu akadomo rwa kuva muri nyakanga kugeza mu kuboza haba ari uw'abana b'abakobwa babyaye bagera kuri magana atanu na cumi n'umunani bari mu byiciro by'imyaka itandukanye abafite imyaka hagati ya cumi n'ine na cumi n'irindwi bari harimo abana ijana na mirongo irindwi hanyuma abafite cumi n'umunani na cumi n'icyenda bari magana atatu mirongo ine n'umunani hari icyahindutse ugereranyije n'umwaka ushize wa bibiri makumyabiri na gatatu kuko mu mezi atandatu ya mbere bari bafite abangafu hafi magana cyenda bamwe mu batuye muri aka karere basanga hari impamvu zihatse izindi zituma abangafu baterwa inda bakomeza kwiyongera hari ababyeyi bataganiriza abana babo ku makuru ajyanye wenda n'ubuzima bw'imyororokere bagatwara inda zitatekanyije mubona ari izihe mpamvu nyamukuru zituma inda ziterwa abangavu zidasiba kwiyongera muri aka karere impamvu ya mbere mbona abantu b'urubyiruko muri iki gihe bashaka kubaho mu buzima bworoshye ntibashaka kubaho bavunika abana b'iyi minsi nabo ntibacyumvira ababyeyi ngo bari muri viziyo umubyeyi amugira inama akavuga ati wowe uruwa kera nturuwo muri viziyo bigatuma umwana akora ibyo yishakiye hari n'abavuga ko gukoresha agakingirizo bitagezweho ese ko abana batunga agatoki ababyeyi bavuga ko namwe mwadohotse ku nshingano byaba ari byo nafite ngaho nk'urugero njyewe umukobwa wanjye yiga mu wa gatatu seni segonderi ariko namugurira telefone namugura telefone kano kano kano ke gatoya amugura k'ibihumbi bitandatu kugira ngo muhamagara mu bwire wenda fata akankoza amafaranga uhahira abantu barumuna bawe ugira ute igihe ntari hafi nagiye mu kazi akubita gutangaza afite telefone ya taci igura ibihumbi mirongo itandatu naramubaje si iyi telefone kujya ku ishuri kanabwe telefone ntoya nk'abafite taci bayikuye hehe arangije abanambwira ngo ubundi wowe uranshinga umuda telefone unayikuye ntaramwihuriye ugasanga ahubwo no mu rugo ni wowe usumye amategeko uri umubyeyi araravuga wavuga ngo njyewe nzayakuririmba urajya nko mu muhanda nka nimugoroba utari mutaha ugasanga n'abakobwa b'urubyiruko b'insoresore n'abakobwa nabo bihagarariye mu muhanda saa tatu saa yine wavuga ugasanga ndahimba n'abaturanyi banavuga tewe ubundi nk'iki ngiki cya kinshi akabiki uri data warambyaye ni iryo rahase ry'utuntu twa hato na hato rishobora gushingirwaho koko nk'impamvu nyamukuru akenshi na kenshi cyane cyane nk'abageze muri za siniya akora ibishobora byose agasaka telefone ariko kugira ngo telefone azayibone ko nta kazi agira azayikurahe nawe n'umuhungu akamushuka ati mfite anga bitatu ntabwo azabyanga pe urubyiruko rw'abana muri iki gihe ntabwo rwumvira ababyeyi kenshi nako hari n'ababyeyi nabo usanga usanga ari ntibindeba ku bwa joseph hakuzwe umuremyi umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'ibinyamakuru byo kuri murandasi umuryango ukunda gukora inkuru n'ibiganiro ku buzima na politiki by'igihugu asanga hari ibitanuzi haba mu mategeko atuzuzanya ndetse no kudaha umwanya abo bireba ari bo bangavu umwana arafite uburyo bwo gukomunika n'abandi arafite uburyo bwo gukora ingendo so uko abantu rero hari ibiza ariko bikagira n'ibindi bizana ntabwo ababyeyi cyangwa se igihugu mpamya ko cyigeze cyitegura ibishobora kuzazanwa iyo turi komunikasiyo yoroshye ko turi kujijura abanyarwanda ko turi kubaha uburyo bwa edikasiyo uburyo kubafungurira ku isi muri rusange twari twiteguye ibyo bizazana ko twahindutse mu mibereho umwana ashobora kujya kwaka akazi agakorera i kigali ataha umwana w'umunyeshuri ashobora kuba mu kigo areba isiterine ko ababyeyi nabo bashobora kubaho umwe ari guhiga n'undi ari guhiga nkurikije uko babyita ugasanga abana babayeho gutyo buri umwe azinduka ajya guhiga ajya guhiga usanga urugo abantu bahuraho nijoro abantu bari bariteguye ibishobora kuzavamo ikindi ibyo byose byarahindutse ariko ntitwahinduka mu myumvire birasaba ko twumva ikibazo mu buryo duha uruhare ba nyiracyo ruriya rubyiruko bariya abana ese niba uri kumubwira ngo ariga akabona uwarangije yirirwa yicaye ku kabari k'utarize akabona utarize byibuze bafite moto akabona afite yigeze asobanurirwa ubuzima aho bugana jose mutubwire eh, ni ikibazo kitari gishya ni ikibazo kigenda gisa naho kiba ngarukamwaka mubona mu by'ukuri iki kibazo gishingiye kuki hari byinshi rero tu natwe ubwacu tutabona uko dusobanura ahubwo tukazana za mezire za kera tuzakazana za ngamba ngo ziremereye or aho isi igana ikintu kiba kigenda kitambuka cyoroshya ni uko gukanira nabyo bigezeho bigata agaciro kabyo naho ubundi kubyara ntabwo mbona ko ari ikibazo turi kubona ikibazo ko ari ingaruka aho kubona ikibazo aho cyahereye ko tubwira ngo ababyeyi baganirize abana ababyeyi boke babayeho bati ese byibuze igihugu gifite politike ya rusange ihurijwe hamwe igenga urubyiruko byareberwaho gusa cyangwa no muri politiki zigenda zishyirwamo naho haracyarimo ikibazo cyangwa se mu zindi nkingi mushobora kubonesha imboni yanyu dufite amategeko apfuye ku buryo atuzuzanya uburyo bw'amategeko amwe n'amwe mu kurinda abatarageza imyaka mu kurinda ziriya nda icyo twita ngo inda zitateguwe hagombye kubaho n'amategeko yuzuzanya ntabwo ngewe nzareka kubyara cyangwa se bishoboye kubyara kuko itegeko rimbuza nagombye kuba ntashoboye kubyara kuko ari natire kuko nibiba ntagaruriro wagombye kunyitaho ukamenya natire yanjye iyo urebye neza usanga aba bana batwita b'abangavu ibibazo bafite bibakomereye bisigara ari amategeko kurusha abazi bateye uriya mwana ntabwo aba ashobora gufungura konti imyaka ngo bitaragera ntabwo aba ashobora kwaka akazi aho ariho hose ntiyanatembera ngo ave hano mu rwanda ajye guhahira umwana we muri uganda cyangwa hehe nta myaka y'ubukuru afite nyamara yaratanze ubuzima ntiyarega umuntu mu rukiko ntiyakwandikishaho imitungo bamuhaye ntiyakurikirana indishyi ntiyakwitangira ikirego wa mwana arasabwa kumwandika kuri sekuru ingamba rero kuvuga ngo ababyeyi ntibigisha abana cyangwa ababyeyi generasiyo yabo iri inyuma cyane n'iy'aba bana egisperiyanse abana babona ababyeyi ntibanayifite twagombye kureba rero iyo gapu ihari ababyeyi niyo tusaba ababyeyi ngo baganirize abana dufite imfashanyigisho zihari bari buhereho tuvuga iri nashono noneho ibindi baganiriza abana rero usanga bishingiye ku muco kandi ntabwo turi muri leta igendera ku muco uretse uruhuri rw'ibibazo abangavu bahura nabyo iyo batwaye inda nko guta amashuri ihungabana rikabije ubukene kwiheza mu rungano ndetse no mu muryango nyarwanda bakunze kandi guhura n'ikibazo cyo kubyara abana batagishije ku gihe bafite ibiro bike ndetse n'ibibazo byo mu mutwe ubuyobozi bw'akarere ka gatsibo butangaza ko buri mu ngamba zo guhangana n'iki kibazo binyuze mu kwigisha abangavu aho muri iki gihe basigaye babaha umwanya munini bakanabaha ubwisanzure ku buryo babasha gutanga amakuru bakanabaza ibibazo byose bashaka mu midugudu yose mu bindi bikorwa bakoze ni icyitwa umudugudu ku ishuri aho abana baturuka mu mudugudu umwe iyo bageze ku ishuri bamenyana ubuyobozi bakabakurikirana bakajya bahurira hamwe hagamijwe kubakurikirana no kureba ko badasiba ishuri kumenya ibibazo bagira mu buzima bwa buri munsi n'ibindi byinshi hanakizwa kandi abakozi babiri bihariye bashinzwe gukurikirana ibibazo by'abana aho barimo umukozi wihariye ukurikirana ibibazo abana bo muri aka karere bafite ndetse n'umunyamategeko bahawe n'umufatanyabikorwa ushinzwe gufasha abana mu mategeko nyendishimwe honore mu kiganiro ejo
nshuti mwese mukurikiye radiyo ijwi rya amerika nimutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'ubwiyongere bw'abangavu baterwa inda z'imburagihe bugabanuke mu buryo burambye mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe
duherukana ati gisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda ahigira patrick na zahabu ntirere nawe abwira alfred ko inda na virusi itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye bimeze bite ubu nimukurikire umukino
uwiteka mana nyir'isi we uwiteka himbara habwa icyubahiro habwa ishimwe mana we ariko mana ishobora byose ese ma uba azaba umusirikare azaba umupolisi se azaba umwubatsi se azaba iki koko mana we shimbirwa yezu ratwaguzwa abantu bo mu isi umva ndi kwibaza ku mwana wacu ibintu bidashira hmm? azarongora umuzungu semaye azibesha arongora umunyamuhira Eh, eh, oya ariko ntabwo yabikora burya abana b'abahungu akenshi intero ba se bateye nabo niyo batera umva nzabanza mutangira akivuka buri munsi nzajya amuha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza
ariko zizo nzagukomeza kunywa ubundi n'iziki turajya kwa muganga unuka inzoga Eh?
nkaba reka rekeraho da rekeraho nyine nahembarwa nka kabya kandi nishakiraga agasa musama dushakamo n'isomero ehe usome gake mukapa ko uramenye ntiwongere gusindutarwa nk'uko ejo wabirindutse wasinze si we se wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira agahungu kacu gusa urumva hari ikosa nakoze ra erega byari bikwiye ikibazo ariko uzi ko narimaze imyaka irenga makumyabiri nifuza agahungu wa kagohaye ahubwo se kuko atateye tugeri noneho ntabwo kamenya ko mari we we bagahungu kaje
dore ukuntu ugahamagara unjombagura intoki kunda we ariko se wamugani ko kadatera utugiri bwitonze ubuse uhora useka uhora ugenda se sheri nidutaha noneho ureka iriya hene tuyibage dore igihe twahereye dushaka kuyibaga ngo tuyicuruze bigapfa buriya ni imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu umva cya tugenda cya tugenda tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyotse ana mariya aramwaye aramwaye wumve ngo aramwaye ubuse iyo ntigira inama yo kumuharika sinari kuzapfa nsize umva ubusa ye usize ubusa se nta mukobwa ufite umukobwa se amaseke umva re se twari kumwe ejo abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na christina muri koperative ibyo birabareba yewe tugende Eh? mu nda yawe uhetsemo icyubaro sha Ahubwo gahise gatera umujyi.
gutwita umuhungu Eh, umva mubwire ntiwibagirwe kubwira muganga ngo akurebere igitsina cy'umwana Ntabyibagirwa.
Eh, nubwo tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira ahantu tuzabyina neza dutambutse tuzapamba cyane tanana twirinde mu ngeri zose
patri narakubwiye ngo ujye ubyuka ujye ku ishuri wishyiremo ko ntakiba muri iyi nzu mbwira ku rugi none ahangaha utigeze upfa cyangwa se gukorera kure ku ntara ni gute nakwishyiramo kutakiba muri iyi nzu koko waba wararikoreka kurira koko ariko nire kuzikarura mu mubyeyi mfite kuko umbabaza ariko si undi kunywerereza kwigukeka ko nakwiga ne mfite umutima ubabaye gutya hasi yingurira bwa mbere n'ubwa nyuma
nizere ko utazanye ibiryo
ntabyo nazanye
nakubwiye rwose ko nta kintu na kimwe nkeneye nicaga nzicwe n'iki Eh, eh, bisa u- urakora iki hano igihe patrick yahereranije umutwe burya mwari kumwe patrick ntabwo agambiriye kugutesha umutwe nk'uko bikekanire patri noneho wakwigira ku ishuri ibisigaye ukabindekera
byibura ubwo mugushyikirije ndakwizeye bisa nshuti rero bakunze ibi ikiganiro ejo nta dusore iki kiganiro ejo cya none munyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke by'umwihariko nizero Crispe wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro ejo cya none ndabashimiye ikiganiro ejo cyo nakagaruka mwari kumwe nanjye karemera Patrick nawe ubutaha inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru turabashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro o, twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe